mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru zibigize sentare nkuru y'intara ya bubanza yafashe ingingo yo kubandanya ipfunza abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu n'umushoferi wabo inkuru yatubabazi kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wacu twebwe icyo duca tugira n'abunganizi bacu duca tugira ibyo bita ferapel ni ukuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye hano rero ubutungane bukabandanya bukora uyu ni antoine kaburahe yatanguje ikinyamakuru iwacu avuga ingene bakiriye iyo ngingo ya sentare nkuru ya bubanza iyo nkuru co kimwe niyerekeye intumwa idasanzwe ya onu ku bibazo c'amatati ya politiki ari mu burundi yatanze imihoho turazigaruka ko handi hatomboye hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko abantu bagera kuri mirongo irindwi n'umwe bahitanywe n'umuriro wadutse muri gari ya moshi yarigwiriyemwo abagiye gusenga muri pakistan mu gatondo kuno wa kane abategetsi muri ico gihugu bavuze ko ari umuriro wavuye kuri bombone yarimwo gari y'abafaransa ribivuga abakomeretse ni mirongo ine na bane ariko hari urundi ruhande ruvuga ko bashobora kuba barenga abo mu gihe zimwe mu mboneshakure zikorera muri pakistan zerekanye imiduga itari mike yoba yaturiwe n'uwo muriro abajeje uruza n'uruza rw'abantu muri ico gihugu bavuze ko imodoka zahiye zitarenga zitatu umushikiranganji ajejwe ivy'agateka kazi na muntu Shiren Mazari mu butumwa yacishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yavuze ko iyo nsanganya yatewe n'ico yise ugusamara kw'abakozi ba gari ya moshi kuko uwundi ata muntu n'umwe arekuriwe kwinjirana ikintu ico arico cose gishobora gukwiragiza umuriro vyoroshe nka gazi uwo mushikiranganje yasavye amatohoza yihuta asigura ko ingenzi zari kubwirizwa gusakwa imbere yo kwinjira muri iyo gari ya moshi abakozi batatu bakora mu ishami mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem barishwe bahitanywe n'amasasu hagati y'abasirikare ba leta ya sudani y'umanuko hamwe n'abayirwanya bo mu muhari front de salut national iryo shirahamwe ryatangaje ejo kwa gatatu ko ryahagaritse ibikorwa vyo gupima ebola mu bice biri hafi y'urubibe na repubulika ya demokarasi ya congo riatari putsowa hajeje kumenyesha amakuru muri oem ku murwa mukuru juba yabwije irya amerika ko umugore umwe n'abagabo babiri bishwe kwa mungu miha imihana y'ahitwa isebi ni muri leta ya yeyi river gushika kwejo kwa gatatu oyem ntiyari bwamenye ico abakozi bayo bariko barakora igihe bahitanywa n'iyo mirwano nk'uko uyo mutegetsi abisigura abakozi zijana na cumi na batanu bo mu shamwe mpuzamakungu hatanga imfashanyo bamaze kwicwa muri sudani yo mu manuko kuva intambara itangura mu kwezi kwa cumi na kabiri hari muri bibiri na cumi na gatatu igipolisi muri afurika y'epfo cahagaritse abanyamahanga bashika ku ijana bari bacumbitse ku biro vya hcr vyitaye impunzi i cape town um, biyamiriza urwanko n'ubugizi bwa nabi bikorerwa abanyamahanga abanyamahanga benshi bagwiriyemwo abanyafurika bavuga ko barambiwe no gufatwa nabi hamwe no gukorerwa ivangurwa muri afurika y'epfo basavye ishami mpuzamakungu onu kubimukira uh, ko bimukira mu kindi gihugu bakavuga ko badatekaniwe inyuma y'ibitero bakorewe mu kwezi guheze afurika y'epfo ihaye indaro impunzi zisaba ubuhungiro hamwe n'impunzi bagana bagera ku bihumbi hafi amajana atatu nk'uko ibiharuro leta ishikiriza bivyerekana abenshi muri bo bakomoka muri somaliya etiyopiya zimbabwe na repubulika ya demokarasi ya kongo radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook na youtube yacu ni vowa radiyo yacu ibubanza muratwumva ata nkomanzi muciye ku mirongo migufi ya shotwave
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze ivyamenyeshamakuru n'ubutungane mu gutangura amenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo mu burundi bagiye kubandanya bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya mu kanya mvuganye na antoine kaburahe yatanguje ikinyamakuru iwacu ambwira ko inkuru ibaye incamugongo ku banyamwuga no kubakorera ikinyamakuru iwacu ingingo tubabazi cyane kandi dutangaje kuko nk'uko twamye twivuga kuva bagifatwa nta cyaha twebwe tubona kibagira bagenzi bacu bagiye kurondera amakuru nk'uko umumenyeshamakuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye hari hari havuze yuko habaye igitero mu rubanza niho rero bafata imodoka baragenda be bagiye hakeye bavuye i bujumbura saa sita n'iminota cumi n'itanu ibitero byaraye bibaye mu ijoro ryakeye hanyuma rero bashitse ubanza ntibaronse umwanya wo gukora murazi ko baciye babahagarika bababwira yuko ari kubafasha kubashyira muri sekirite mugabo iyo sekirite bavuga ko babaye kubashyira muri kasho mu ntango mbere babashyize muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane ntawe kuribwa arabigarukako hanyuma rero barahava barabimura parike bashyira muri rungi wehero rya bubanza uno munsi rero niho hategerezwa bategereza guca imbere ya magistara akavuga yuko abandanyije kubagumana cyangwa abarikura ubu rero duze kuronka inkuru ivuye hari bubanza yuko babagumitse inkuru rero iyo tubabazi kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wabo muri uko kubagumana igice gikurikira gica k'ibiki acaba ari ukubandanya bumvirizwa cyane
oya twebwe icyo duca tugira n'abunganizi bacu duca tugira izo bita ferapel ni ukuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye hano rero ubutungane bukabandanya bukora ariko rero mu byo bagiriza murazi ko bagiriza yuko bakoranye n'abanki uburundi n'abagutera uburundi donke complicite icyo cyacu ntacyo bazotora nta na kimwe bazotanga kijya muri ibyo ubu rero turiwe tugiye kugira ibyo bita aperi hama tubandanye ubutungane bukore mugabo ni ingingo yababaje kandi itangaje muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari ikizohava kivamo iyo umuntu yunguruje nuko aba yizera iyo wunguruje nuko uzi yuko atatu wagira handi iyo ibintu kwagira ugira uti narafashwe none gaye bagafata cyane icyo bari bwakore ko bafashe bataratangura n'ako kazi kari kabatwaye ega akazi kumenyesha amakuru murabizi ntigakorerwa mu biro ntigakorerwa ibijumbura bumvise ko habaye igitero mu canguzo canke makamba canke muyinga canke bubanza umumenyeshamakuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ntimusanga ku biro nta kosa na rimwe bakoze kandi ivyo bagiriza nta na kimwe bazokwigira batora kuko nta na kimwe kihari antone kaburahe mu kanya mugitangura kutubwira uko mwakiriye ino nkuru mwanavuze yuko bagipfungwa amenyesha amakuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari vyifashe gute
umunyororo nta nari muba mwiza nta nari mu munyororo uryoha mugabo nuvuga ko ariho akarusho ni akarusho kuko aho bari bafungiye ubwa mbere hari ahantu hari cyane ahantu hato n'akazu n'ahajya abitabarira hari aho nyine niyo bita kasho ubu rero bari muri perezida y'ububanza nuvuga yuko ari mitende umugabo naho nyine ntibategereza ko bari ngaho umwe mu bamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera ku- kuguma apfunzwe gutyo ico kintu ubutungane hari ico bwobakizi yego anyitsindira ubusa eh, ni umumenyeshamakuru amuzi asanzwe yifitiye n'amagara make eh, mm, aramerewe nabi eh, ni umuntu afite amagara make eh, turibaza yuko bogira bakanamutezurira wewe eh, kubera amagara ko yimvuza amagara ntitubaza yuko umunyororo azo- azowushobora kuko asanzwe eh, agwaye ivyo rero eh, ubu ubu reka tubanze tugire iyo apera hama ivyo tugerageza gusaba yuko yo- yotezurirwa canke baka- bakaraba ingene babigira ko bomufungira mu bitaro nta munyororo azoshobora anyese n'ukuri antone kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cane tukiri kuri iyo nkuru amashirahamwe atari make yaba ayo mu karere afurika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ifungwa ry'abo bamenyeshamakuru eka na bamwe mu banyepolitike b'abanyamerika nka carenas atwara akanama kungirije kajejwe imigenderanire y'inama nshingamateka y'amerika hamwe n'ibihugu vya afurika kwa gatanu yanditse avuga ko atewe umutima uhagaze n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rwiwe yagize ati ndugure twamugina ukwibasira abamenyeshamakuru ni ukwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavye irekurwa bidatevye vy'abamenyeshamakuru agnes ndirubusa christine kamikazi egide harerimana terence mpuzenzi n'umudereva wabo adolphe masabarakiza bompi bakora ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'uburundi tukirigume ku makuru y'uburundi aho intumwa idasanzwe ya onu ku kibazo c'amatati ya politiki ari muri ico gihugu yatanze imihoho michel kafando yahoze atwara igihugu ca burkina faso atanze imihoho atararangiza igikorwa co gufasha mu guhuza abegwa n'amatati bose mu burundi ku murongo wa telefone ndikumwe n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru akurikiranira hagufi vya politiki y'uburundi claver amahoro ngaho mu rwanda claver uratwumva Pierre Claver niyo nkuru turacari kumwe ku murongo wa telefone turumva Claver atariko aratwumva ku yundi- ku murongo wa telefone barabandanya bamurondere ariko mu kurindira tubanze tunyarukire mu Rwanda aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu buriko buriga ku zindi ngamba zigamije gukumira ikiza ca Ebola kibonekeje mu gihugu ca Congo ni inama ikurikiye ivyara- yarayihuje ba ministre b'amagara y'abantu b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri ino nkuru
ni inama irimo guhuza minisitiri w'ubuzima n'abayobozi b'uturere twose tw'intara y'uburengerazuba abayobozi b'ibitaro abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko ebola yabona icyuho icamo ikototera u rwanda iyi nama irimo kubera mu muhezi ariko mbere gato y'uko abanyamakuru bahezwa minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba yabanje gushimira inzego zose zakoze uko zishoboye ebola ikabasha gukumirwa kugeza amagingo ikaba ataragera ku butaka bw'u rwanda ariko minisitiri w'ubuzima asaba ko hatabaho kwirara ku mipaka y'igihugu cy'abaturanyi cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'uturere two mu majyaruguru ni uturere two gushimira cyane ari abaturage ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro abajyanama b'ubuzima abayobozi b'ibitaro inzego z'umutekano abayobozi b'ibigo nderabuzima imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro ni ikintu rero cyo gushimira ariko nta kwirara nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa iyi nama ikurikiye indi yari ibaye ku mugoroba w'ejo ku wa gatatu nayo yabereye mu muhezo ihuza abaminisitiri b'ubuzima dr diane gashumba ku ruhande rw'u rwanda na eteni longondo wa repubulika ya demokarasi ya kongo guverineri w'intara y'uburengerazuba kimwe n'inzego z'u rwanda zishinzwe umutekano amakuru ijwi rya amerika ryahawe n'umwe mu bari muri iyi nama ariko utifuje ko amazina yatangazwa ni uko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura abambuka umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi hakamenyekana imibare ihamye yabo bikazakurikirwa no kubakingira hari kandi no gutangira gutegura ubukangurambaga ku rukingo rwa ebola buzatangizwa mu mijyi ya goma na rubavu mu kwezi kwa cumi na kumwe cyangwa mu kwezi kwa cumi n'abiri mu nama y'uyu munsi hatumiwe n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima muri buri karere kagize intara y'uburengerazuba kugira ngo batangire basobanurirwe uko bizakorwa n'uko basabwa kwitwara ibirimo gukorwa aha ku ruhande rw'u rwanda bibanziriza itangwa ry'izi nkingo bigomba kuba bikorwa no ku ruhande rwa kongo nk'uko impande zombi zaraye zibyumvikanye amakuru radiyo ijwi rya amerika ifite nuko minisiteri y'ubuzima y'u rwanda yamaze kwakira inkingo ibihumbi makumyabiri na bibiri mu zigera ku bihumbi magana abiri zahabwa mu gihe repubulika ya demokarasi ya kongo igomba guhabwa inkingo ibihumbi magana atanu zikazahabwa by'umwihariko abakora ubucuruzi cyangwa indi mirimo ibasaba kwambuka imipaka y'ibihugu byombi hafi buri munsi izi nkingo zigiye gutangwa ku nkunga ya banki y'isi ku ruhande rw'u rwanda umushinga sani francisco niwe uzashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose minisiteri y'ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hari abo zagwa nabi muri rusange ebola iragenda icibwa intege ugereranyije n'umuvuduko yariho nubwo abayandura bakomeje kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko mu rwanda nta n'umwe uragaragara abantu ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu na babiri nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye ebola kuva yadutse mu ntara za kivu ya ruguru n'iya ituri mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize imaze guhitana ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na batanu naho abandi ijana na cumi na barindwi bikekwa ko ariyo bazize mu gihe abayikize bose ari igihumbi na mirongo ine n'umunani nk'uko tubikesha minisiteri y'ubuzima ya repubulika ya demokarasi ya kongo abakora mu nzego z'ubuzima banduriye ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe n'ijana na mirongo itandatu n'umwe bangana na gatanu ku ijana by'imbumbe yabo byemejwe n'abo bikekwa ko banduye ebola kuva yaduka ni mu gihe abaganga hamwe n'ababafasha mu guhangana na ebola bamaze guhitanwa nayo ari mirongo ine n'umwe indi myanzuro iza kuva muri iyi nama turayibagezaho mu makuru yacu ataha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradiyo ijwi ry'amerika
claude ganza munyamagana urakoze mu rwanda turaza gusubirayo mu kanya tubabwira ivya israel yagirizwa kunekera u rwanda ariko imbere yaho mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru aragarutse ku murongo wa telefone kugira atubwire ivyitanga imihoho vya michel kafando ni ntumwa ya onu ku kibazo c'amatati ya politike ari mu burundi claver amahoro
amahoro meza diane ninahaze michel kafando yari yagenywe ryari yari amaze gukora iki kuri ico kibazo c'uburundi
michel kafando yahoze atwara igihugu ca burkina faso yatwaye refansa kibanza yari yagenywe na oni ku itariki ya zitanu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kugira ngo aserike intumwa abe intumwa idasanzwe ya oni mu burundi akaba rero yari amaze gukora ibitari bike yari yagiye bujumbura ahura n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu muri uwo mwaka nyine yarafashije kandi guhuza abarundi yarakoranye n'umuhuza mukuru matatu burundi yohereza guta museveni hamwe n'ubundi bakorana benjamin mukapa barakoresheje rero ibice bigera kuri bibiri by'ibiganiro byahurije abarundi iyo rusha muri tanzania ariko rero igice cya nyuma leta y'uburundi niyo yigeze yitaba ibyo biganiro akaba ari nabyo mbere yashikije yarusha muri tanzania ko byamushavuje cyo kimwe na mukasa mu gutanga imihoro yavuga ati ngarakirije ngaha akazi nari nahawe biryoshe ko ndangije biryoshe ko mpebye akazi uburundi turabona amahoro ariko bibaye ngombwa ko ndabigarukiriza ngaha akaba yabibwiye akanama kabone kagezwe amahoro n'umutekano mm. uh, kuba ata avuga ko ari byinshi bi atashoboye gushika ko ni nayo mpamvu yatumye atanga imihoho aratomora ati mvuyemo kubera iki
ntatomora neza ngo mvuyemo kubera iki ariko we avuga ati nari nakoze uko nshoboye cyo kimwe na bagenzi banjye kugerageza gutorera amasasi ari mu burundi atariko mvuyeyo hakiri akazi ndetse kurangura kosa ibyo bikorwa hakiri akazi kenshi ko gukora tekereza ko mbere asize leta yaramaze kumenyesha yuko itazo kutarira ibijyanye bihuza abarundi hari n'abandi bamubanjirije aho ndavuga nka benjamin mukapa yahoze arongoye tanzania wotubwira muri make nabo nyene uko bakuyemo akarenge
benjamin mukapa yahoze atwara igihugu cya tanzania wewe yarasomoye neza yuko ashavuzwe n'igifato ya leta y'uburundi kubona isitaze ibice bigera kuri bitatu kuri bitanu byose abahuza bari bateguye bari bateguye ibice bitanu ariko leta y'uburundi ibice bitatu byose ntiyigeze ibyisaba akaba yatanze imihohore mu ntango z'umwaka weze aho yavuze ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubukurikira kigeze bamufasha we yavuze ati ndangirije ngaha akazitanze ariko ngiye mbabaye kuko abona ategereza guhuza cyane cyane leta y'uburundi ntiyigeze yisaba ubutumire bwanjye tukanavuga kandi ko n'imbere ya michel kafando hari abandi bari bamaze gutanga imihoho hakuvuga nka jean benoma nawe yari yagenywe na oni uwo nawe akaba yanswe na leta y'uburundi nyine mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uretse ko oni ivuga ko ari intumwa zitanu zose zimaze kurumbikwa mu burundi uburundi bukazitera ibyatsi Pierre Claver niyo nkuru urakenuye utwemere ko tuza kongera amakuru yacu yo hanyuma ukabandanya udusesangura utubwira n'ibindi kuri ivyo vya Michel Kavando n'abamubanjirije
murakoze cyane tubavuga abakozi basukirije tumira amate gato hama duce tuja mu Rwanda tubabwira ivy'ineka rya Israel ikinyamakuru Financial Times co mu Bwongereza canditse inkuru cemeza ko Israel yahaye leta y'u Rwanda ikoranabuhanga ryo kuneka itumanaho rya WhatsApp ry'abatavuga rumwe nayo n'abanyepolitike abaharanira agateka kazina muntu n'amenyesha makuru mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'ejo rya Amerika i Londres mu Bwongereza yasomye ino nkuru aratubwira ibikwibiyemo uburyo bw'itumanaho bwa whatsapp bukoreshwa n'abantu bagera kuri miliyari imwe na miliyoni magana atanu mu isi yose ikaba ariyo mpamvu ikigo cyitwa nso group gifite icyicaro muri israel cyakoze akamashu gatata spyware kise pegasus ako kamashu kakaba gashobora kwinjira muri telefoni z'abantu ku isi hose muti bigenda gute rero iyo bakohereje kakicara mu mfuruka ya telefoni yawe gatangira kubwira uwakohereje ukohereje aho uherereye ibiganiro ugirana n'inshuti zawe ingendo zawe ndetse kakanafungura akuma gafata amajwi kuri telefone yawe ka mikoro ku buryo gafata ibiganiro ugiranye n'abantu muhuye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Financial Times hashize imyaka irindwi ikigo NSO gishaka uburyo bunyuranye bwo kugeza ako kamashu bise Pegasus ku matelefone ashaka kwibasirwa muri ubwo buryo harimo kohereza ubutumwa bugufi ariko bukubiyemo ahantu bagusaba gukanda wabikora ukaba wikururiye kabutindi bitihishe bakwereka urubuga bifu ko usura waruganaho nabwo ukahahurira n'ishyano kuva ariko mu kwezi kwa gatanu nk'uko ikinyamakuru ft kibivuga ikigo nso cyadukanye ubundi buryo bukomeye bwo kugera ku bakoresha whatsapp nta rwikekwe kwe ntibigikenewe rero ko uwo bashaka yitaba telefone ako kamashu gatata karamwihamagarira kakiseseka muri telefoni ye maze kakayijagajaga amabanga yose kakayabangatana whatsapp yahise ishyiraho imyugariro ikomeye ku marembo yayo ndetse itangiza iperereza ariko yabikoze abantu bagera ku gihumbi na magana ane bo ku isi yose baribasiwe n'ako kamashu kabahamagara ntigatume bitaba ariko ubwo bwa bwari uburyo bwo kubavogera ngo gacunge aho bajya n'ibyo bavuga cyangwa se bandika iperereza rya whatsapp ntiryashoboye kwerekana ibihugu bikoresha pegasus ariko bwagaragaje nimero za telefoni z'abantu bibasiwe muri abo harimo abanyarwanda kayumba umunyamakuru sura nuwamanya na david batenga tom wilson wa financial times yarabavugishije bose
aragira ati buri wese afite uko abivuga agatanga urugero ku munyarwanshi ati yatubwiye ko amaze guhamagarwa n'ako kamashu yatangiye kubona ibiganiro yagiriye mu mwiherero bisohoka uko byakabaye mu binyamakuru byo mu rwanda bituma yibwira ko hari abamwumviriza ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo citizen lab cyo muri canada bwerekanye ko nka muntu abanyamakuru abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo mu bihugu mirongo ine na bitanu birimo bahrain kazakistan mexique maroc arabi saudite na les emirats arab unis ikigo nso gikomeje kuvuga ko ubushobozi kabuhariwe cyashoboye guhuriza muri ako kamashu gatata ibugurisha ku bantu yabanje gusuzuma neza kandi bukaba bukoreshwa mu kurwanya ubugome n'iterabwoba umunyamakuru wa financial times tom wilson avuga ko atashoboye kubwirwa n'u rwanda niba koko rukoresha kariya kamashu aragira ati leta y'u rwanda ntiyatubwiye niba baraguze kariya kamashu cyangwa se bagakoresha atari ko birashoboka ko bagakoresha mu bikorwa byo kurinda umutekano w'igihugu nko gucungira hafi ibikorwa by'iterabwoba no gukoresha amakuru yabonetse kugira ngo haburizwemo ibitero bitegurwa mu itangazo yashyize ahagaragara nso iragira iti ubushobozi bwacu ntitwabukoreye kwibasira abanyamakuru n'abarengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu nso ivuga ko mbere yo kugurisha pegasus ku gihugu runaka ibanza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo imenye niba ishobora kuzakoreshwa nabi ikongeraho ko ibanza kureba niba igihugu gishaka kuyigura gifite amateka meza yo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imitegekere myiza nongereho ko facebook ikaba ari nayo yaguze whatsapp ejo kuwa kabiri yatanze ikirego mu rukiko rw'igihugu ruri mu mujyi wa san francisco muri leta zunze ubumwe za amerika facebook irarega ikigo nso cyo muri israeli kuba cyaravogereye telefone z'abantu bagera ku gihumbi na magana ane hakoreshejwe whatsapp kandi ibyo bikaba byarakozwe bisabwe na za leta venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres uretse nshimiyimana arakoze turahana agahindukira mu kanya ariko imbere yaho reka tubanze tuje muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo twerekeza mu ikambi ya rusenda aho impunzi z'abarundi bahungiye muri iyo kambi bakaba babeshejeho no kurima bavuga yuko imvura iri kwibononera imirima yabo mugenzi wacu vedaste ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe aba barundi bo muri ingambi yo mu rusenda iri mu birometero birenga mirongo itandatu n'umujyi wa uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya rusenda imirima yabo y'itomate iy'ibigori ndetse n'iy'imyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa mpawe n'imana perusi yari asanzwe ahinga itomate mu rusenda iyi mvura yaraguye cyane imaze kugwa inzuzi ziruzura imipira iratemba imirima twarimye yose ikiratwagwa ubu turi mu gihombo nta kintu na kimwe dufise turahagera turumirwa n'urusazi ruduma gusa amatomati twari twarimye ibigori twari twarimye byose byaratwawe ubu turahonyira turifumbereje nta kintu na kimwe dufise sabushimike joseph na sinumva yaha serafina ba muri village ya gatatu yo muri iyi nkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera iyi mvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga twinjiye mu kibombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi zari kanetse ibiri hama uwo murima uratwagwa waratwawe wose kandi ibigori byari biri mu kugera aho byera aho umuntu avuna mugabo umurima wose waratwawe kugeza ubu nta n'akantu n'akamwe wahabona mwari mwakoresha amafaranga angana gute nk'ibihumbi mirongo twari twakoresheje nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo ayo gukotesha nawe twari twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri birumvikana ibi n'ibihumbi mirongo ine byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda rero urumva twarahombye ubu ntitugira aho twikora twari tuzi ko turimiye iki kugira ngo tuze turonke natwe icyo tugira akamaro ariko uno munsi turifumbereje rero nk'ingene bimeze narimye ikarotse bimaze gucira ndima ahantu ku gasozi imvura iguye bica bitwaga ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze nyandu andre ahinga ruguru ya rusendi we na bagenzi be hari icyo basaba amashyirahamwe mu nkamba ashinzwe impunzi je nosaba yuko senere yomfasha ikandonsa umurimo watwawe kuko narahombye cyane bakaduha icyo dufasha kuko icyo tworiye imbuto n'udufaranga twafasha mu kurima ko twatanze amafaranga turakotesha n'ababembe tukaba udufaranga muri yataye yataye tukongera tugafata yataye n'ubundi akandi gate gasigaye tukajya tukurimishamo ya nko kuri ibyo y'imvura ikijyana byose ya myumbati yose yaragiye yose nta mwumbati n'umwe urimo niyo mpamvu dusaba yuko badufasha imbuto n'udufaranga tudufasha kugira ngo dukoreshe turabye ko tworima wari witeze kuvanamo ibingana gute niteze kuvanamwo yari amakaro atatu gushika amakara atatu ndashaka gufata ikarima nkayifungura iyi izindi kare zibiri nkazifatisha ukazivana amafaranga angana gute mu ikarima tuyigurisha ibihumbi ijana twagerageje kuvugisha ishirahamwe rya dara ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire ico bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo ntibyadukundira mwomenya yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga imyumbati ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya pamu ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'epfo vedaste ngabo harakenewe no ngaha duce dusozerera ariko abadufatiye mu mvahe no mu njahe ngende ndabibukije ko abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu burundi n'umushoferi wabo bagiye kubandanya bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya watanguje ikinyamakuru iwacu antoine kaburahe yabwije ujya amerika ko ari inkuru y'incamugongo ku banyamwuga mwakoze inshuti bakunze kutwumviriza yakoze fasil gebehu yegeranije amajwi hamwe hamwe na Engineer Joe bafatikanije mu hinga bw'ivyuma je mwumva kuri micro na Lidiane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bandi turi kumwe mu ruganda rurashikiriza amakuru y'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tuvuze kururanirwa twongera tubatumira mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga y'igihe c'isaha 10 saa 12 amakuru azobagezeho mu karere igihe c'isaha 1 n'iminota 30 nayo ayagezweho ku isi byose mukabisanga no kuri YouTube ariyo VOA radio yacu